bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo hijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiani n'ahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ababuranira amenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo ho muri ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi bizeye yuko ejo aho bukera batezurirwa dufatiye ku byo bariko barakurikiranwa ko n'ibyemezo umushikirangamanza ariko aratanga tukongera tukaraba icyo amategeko avuga muri procedure muri n'izi turafise icyizere kinini cyane ko bashobora gutezurirwa uyu akaba ari clement retirakiza mu bimwe mu bashingwamanza bunganira amenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu avuga ko bizeye yuko bazorekugwa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yaho mbanze ndabwire muri make ko inama nshingamateka ya leta zumwe za amerika yarayiyemeje integuro y'itegeko rihana turukiya ku ruhara ico gihugu cagize mu gutera uburaruko bwa siriya turukiya yagirizwa kandi guhungabanya agateka ka zina muntu ku bwoko bw'abakurde abashingamateka barerekanye amakenga ku ngingo ya perezida wa amerika donald trump yafashwe giturumbuka yo gukura abasirikare ba amerika muri siriya bavuga ko iyo ngingo yatumye turukiya yirukana abarwanyi b'abakurde bafashije amerika kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ivyo bihano bizobuza turki kugura ibirwanisho bikoreshwa muri siriya bihana amabanki yafashije igisata ca gisirikare ndetse n'amatungo n'amafaranga yose ya perezida recep tayyip erdogan muri amerika afatwe tukiri kandi muri amerika ejo aho bukera abagize inama nshingamateka ya amerika bose bazokwemeza canke bahakane nimba amatohoza kuri dosiye ya ukraine perezida trump yagirizwa yeutanguzwa canke atotanguzwa ni itora rishobora gutuma trump yeguzwa ejo kwa kabiri lieutenant colonel alexander vidman umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro vya trump yabwiye abajeje gutohoza kuri perezida trump ko yumvirije ikiganiro kuri telefone trump yagiranye na perezida wa ukraine zelenski mu mpera z'ukwezi kwindwi kuno mwaka yemeje ko amaze kumviriza ico kiganiro yagize impungenge zitari nke kandi aca abimenyesha abamukuriye bidatevye mu vyo yemeje ko yumvise muri ico kiganiro harimo ko trump yasavye zelenski gutohoza ku banyepolitike batavuga rumwe nawe ubutungane muri pakistan bwategetse ko wahoze ari umushikiranganji wa mbere nawaz sharif arekurwa amezi abiri akaja kwivuza nawaz sharif yaciriwe igifungo c'imyaka indwi ku vyaha vyo kurya ruswa ivyahawe hamwe n'umuryango wiwe bavuga ko bishingiye kuri politike uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere amaze igihe afise ibibazo bikomeye vy'amagara mw'ibohero umuryango wiwe hamwe n'umugambwe wiwe bagiriza leta y'umushikiranganji wa mbere kumwima uburenganzira bwo kuja kwivuza radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mutwumva ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya facebook yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika ariho umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu duhere mu vy'ubutungane mu burundi ahamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo kuva kwa kabiri ejo kwa kabiri mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani barindiriye ko bagumizwa mu munyororo w'ivy'agategekanyo canke bagatezurirwa umwe mu bashingwamanza bunganira yizera ko bashobora kurekugwa abivuga afatiye ku kintu intara y'igisata ca chambre de conseil yabaye ejo kwa kabiri ku muhingamo yagenze muri senare nkuru ya bubanza turi mu burengero bw'uburundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu nairobi elojo irikaneza inyuma y'iminsi umunani batidegenze ahamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi Hegide Harerimana Terence Mpozenzi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza kuri uyu wa kabiri barumvirijwe muri chambre de conseil muri sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi uko ari batanu bumvirijwe hafi amasaha abiri bunganiwe n'abashingwamanza batatu mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani uhereye kuri uyu wa kabiri niho ico gisata ca chambre de conseil kizomenyesha niba bazoba barafunzwe ivy'agateganyo canke bazotezurirwa Clement Letirakiza umwe mu bashingwamanza bunganira abamenyesha amakuru asigura ko baronkejwe umwanya uhagije wo kwiregura anizera ko bashobora kurekurwa icyo twavuga ni uko eh, sentare yagerageje guha umwanya ababuranyi iraha umwanya uwagiriza icyaha arashyikiriza icyo yagiriza abo twari ko turunganira hanyuma nabo sentare irabaha umwanya barisigura kandi turashima kuko eh, barose umwanya ukwiye by'ukuri eh, umwe umwe wese aravuga ariregura bihagije hanyuma natwe nk'uko amategeko abivuga turafata ijambo eh, bahejeje kwisigura tukabunganira mu by'amategeko kuko twebwe twunganira mu by'amategeko twavuze bihagije kandi turabona ko eh, sentare iri kiraduha ijambo bikwiye nta muntu yariganya ijambo turabunganira nk'uko amategeko abivuga by'ukuri turashima turashima ko intahe yagenze nico gituma dufise n'icyizere mbere ko sentare ishobora kubatezuri icyizere turagifise kuko twebwe twama twizeye ubutungane na cyane cyane ko twagerageje kwerekana amategeko icyo avuga dufatiye ku byo bariko barakurikiranwa ko n'ibyemezo mushikirizamanza ariko aratanga tukongera tukaraba icyo amategeko avuga muri procedure menizi turafise icyizere kinini cyane ko eh, bashobora gutezurirwa abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bahagaritswe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze batawe muri yompi bari muri komine musigati mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi bari bagiye kurondera amakuru ku gutana mu mitwe kwariko kuravugwa hagati y'imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bari baje baturuka muri kivu y'umumanuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo umuharwanya leta y'uburundi Red tabara uri muri ako gace ka kongo wahavuye wemeza ko abatanye mu mitwe n'inzego z'umutekano ari abagwanyi bawo ku munsi wa gatandatu w'indwi wiheze cariho c'umushikizamanza wa repubulika mu ntara ya bubanza yafashe ingingo yo kubarungika mw'ihoro rikuru ry'iyo ntara jean marie vianney ntamikevyo yabagirije gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu amashirahamwe atari make yo mu karere afurika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ifungwa ry'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu eka na bamwe mu banyepolitike b'abanyamerika nk'umupfasoni karen bath atwara akanama kungirije kajejwe imigenderanire ya kongere ya amerika n'ibihugu vya afurika yanditse ku munsi wa gatanu w'indwi wiheze avuga ko atewe umutima uhagaze n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rw'ibarangiza agira ati ukwibasira abamenyeshamakuru ni ukwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavye irekurwa bidatevye by'abamenyeshamakuru agnes ndirubusa christine kamikazi egide harerimana terence mpozenzi n'umudereva wabo adolphe masabarakiza eroje urikaneza nairobi jwi rya amerika Helo Joeli Kaneza arakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi imyaka ibiri yararumanye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ifise icicaro lahe mu Buholande itanguje amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu vyoba vyarakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva muri 2015 urunani rw'amashami yigenga rukorana na CPI ariko SEB CPI Coalition Burundaise pour la Cour Penale Internationale rutangaza ko rufise amakuru yizewe ko imitahe yo guhagarika abakekwa gukora ivyaha vuba igiye gusohoka ibindi na mugenzi wacu ari mu Rwanda i Kigali Pierre Claver Niyonkuru hari tariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yatangaza icese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku vyaha bitandukanye vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe hariheze umwaka iyo sentare iriko irakora ico yita intangamarara mu matohoza examen préliminaire mu gifaransa madamu fatu bensuda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzirakarengane ihonyangwa ry'agateka kazina muntu inyuruzwa ry'abantu ugufungira abantu ubusa ukubangaza kunyaga utwabo n'ibindi bensuda yavuze ko byinshi muri ivyo vyaha vyakozwe n'inzego za leta ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego vy'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka ibiri ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana niyo sentare cbcpi coalition burundaise pour la cour penale internationale mu gifaransa ruvuga ko rufise amakuru akwiye ku rubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare metre lambert nigarura atwara urwo runani karakaryo kuko urunani rwacu rusohora itangazo ubwo guhumuriza cyane cyane ababuze ababo imiryango yabo abakorewe ibyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko o, bagiye gutunganirizwa ah, bagiye eh, kuronka ubutungane babuze mu gihugu ivyo rero tufatira ku makuru dufise amakuru y'ukwizera ko ibiro vy'umushikizamanza bimaze kwegeranya ivyemezo n'ibirego bikwiye vyotuma bashobora gushira urubanza imbere ya sentare Eh, hariho icizere cy'uko eh, umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama abakora ibyaha nabo baheze eh, ba- bashumbushwe basubizwe agateka bambuwe mu gihe bakorerwa icaha barenganijwe urwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana urwo rubanza bibaye ngombwa baje hamwe mu mashyirahamwe bikaba rero kari akaryo kuko urunani rwacu rusanzwe rushigikira ibikorwa vya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo eh, rwo kurarikira ababuze ababo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ivyo biro vy'umushikizamanza vyo gufasha abariko bagira amatohoza eh, na cane cane ko bakwiye kuja hamwe mu mashirahamwe bakamenya ikibanza bafise imbere y'iyo sentare bakamenya ivyo bemerewe abafise n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe eh, bahe uruhusha abashingwamanza baheze babakurikiranire ivyabo imbere y'iyo sentare urwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza imyaka ibiri burya si myinshi uravye ibiro vy'umushikizamanza akazi biba bifise bakishikira no ku bakorewe ivyaha kugira ngo baheze eh, ba- ba- basuzume bafatiye ku makuru baronse eh, no kubonana n'ayo bakuye kuri bene gukorerwa ivyo vyaha imyaka ibiri rero n'ivyo ku bakorewe ibyaha ni myinshi ariko ku bijanye n'ubuhinga na cane cane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri eh, si myinshi ku buhinga buba bukenewe n'uburyo bukoreshwa gushika ubu amadosiye arenga igihumbi n'amajana atandatu aramaze gushikanwa imbere y'iyo sentare cpi n'umwe mu bafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka kubwira ijwi ry'amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse metre armen yongere ari no mu runani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi Eh, tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha Eh, umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha araheza agashyirako imitahe eh, y'abakurikiranwa eh, n'ivyo vyaha akagira n'abo ashengeza mu butungane kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi inyuma y'iminsi ibiri gusa cpi itanguje amatohoza uburundi bwaciye butera akagere iyo sentare burayivamwo ijwi ry'amerika ryabajije umuvugizi wa cpi ingene iyo sentare izobigenza mu gihe uburundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ntango y'amatohoza fadi el abdallah yarahumurije abafise amakenga Maintenant, il y a différents cas de figure euh, devant la Cour pénale internationale.
hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco yinona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nk'uko vyabaye muri libiya n'i darfur muri sudani ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida omar el bashir muri sudani ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka cumi barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la Cour.
cpi ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zari zimaze guhitana abantu barenga igihumbi n'amajana abiri abantu ibihumbi barafungwa abandi baranyuruzwa abarenga ibihumbi amajana ane nabo bati izabo barahunga pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
unaho twerekeze mu rwanda aho bamwe mu baba mu kirwa ca nkombo giherereye mu karere ka rusizi mu burengerazuba bagaragaza impungenge ku mibereho yabo mu bihe biri imbere bitewe n'ubwiyongere bukabije bw'abahaba inzego z'ubutegetsi zisigura ko umuti w'iki kibazo ari ugushishikariza gushishikariza mu ntunge abanyagihugu kuyoboka serivisi zo gutandukanya imvyaro n'aho bataravyumva nk'uko bavyifuza inkuru irambuye na mugenzi wacu temistokle mutijima yanyarukiye mu kigwa ca nkombo nubwo ikibazo cy'ubwiyongere bukabije bw'abaturage gisa nk'aho ari icyita rusange hose mu rwanda ku bakuze batuye nkombo bo bavuga ko iyo bagereranyije uko byari biri ubwo babyirukaga ubu basanga iyi kavukire yabo yararengeraniwe ibi bikabatera impungenge ku mibereho y'ahazaza dore ko n'uba ingaruka z'uwo muvuduko mu bwiyongere zigaragaza yewe mfite abana icyenda ariko icyenda nababyaye icyo gihe tuba dufite isambu nyinshi tuba dufite ubutunzi bw'inka n'isambu twebwe ibyo kurya icyo gihe ubu ni bikeya cyane niko ngomba umwana ntariye n'ukuri ntibarya barya nimugoroba babonye nk'ijumba bibiri twarahingaga tukeza mbere bagashundura ibyo mu kiva tukarya tukabaho neza none ubu ngubu dusigaye dutunzwe nk'abaniminsi urabona hano ku kirwa cya nkombo abaturage ba hano barusha ubutaka bwaho ubwinshi noneho tukagira izo mpungenge nawe ubwawe wirebere imiturire yacu urebe n'udupariseri dusigaye ukuntu tungana niba se umuntu afite umuryango w'abana batanu barindwi urabona ko yaba afite ibyo kubahaza imibare y'inzego z'ubutegetsi aha muri nkombo igaragaza ko iki kirwa gituwe n'abarenga ibihumbi cumi n'icyenda ku buso bwa kilometero kare makumyabiri n'icyenda n'ibice birindwi iyo kandi igaragaza ko habazwa ubutaka bw'abaturage hatarebwe ku hubatswe ibikorwa remezo by'amashuri n'amavuriro cyangwa se aha leta n'aho abandi bafatanyabikorwa ubucucike bw'abaturage ku kilometero kare kimwe burenga abantu igihumbi mu gihe itegeko rirebana no kubungabunga ibiyaga n'imigezi riteganya ko nta kigomba gukorerwa muri metero mirongo itanu z'ibiyaga na kivirimo abatuye nkombo basanga iryo ryararushijeho kugabanya ubutaka batuyeho n'ubundi bwari busanzwe ari ntabwo n'uwari ufite agasambu ku kivu izo metero mirongo itanu zisa nk'aho zabaye ubutayu hari n'uwari ufite aka gasambu konyine ka metero muri metero mirongo itanu konyine gusa nta handi afite gukuraho metero mirongo itanu ukazenguruka ikirwa cyose ni ukuvuga ko abaturage basigaye mu kantu gato cyane wagereranya ubwinshi bwabo ugasanga ni ikibazo hariya niho umuturage yakuraga umwumbati rimwe na rimwe n'udusoya ariko ubu hagaramye kuriya ni ibihuru gusa ni nka parike za metero mirongo itanu nibura badivijemo bakavuga ngo noneho vane metero makumyabiri cyangwa icumi byatuma nibura hajya akazamuka bijyanye n'imiterere y'aho batuye n'icyo kibazo cy'ubutaka budahagije benshi mu batuye nkombo bakabaye batunzwe n'uburobyi icyakora ibibazo bya mikoro make bituma aba badashobora kubona imitego iteganywa n'amabwiriza agenga uburobyi mu rwanda aha bikabasaba gukorera ab'ahandi bafite ubushobozi bwo kuyigura aha naho ariko igihembo ni gito igihembo usanga ari gike cyane kubera ko iyo urebye iminsi makumyabiri n'ibiri cyangwa n'itatu ibihumbi umunani aba ari amafaranga make cyane make cyane nyine ubwo utegeka gukubita aryamye ntabyo ni ukubura icyo dukora niba hari ukundi ubona ubuyobozi bwazatwitaho bukareba aho bwatukuraho icyo kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka cumi na bingahe byibura ku kwezi byaruta inzego z'ubutegetsi aha ku nkombo ziravuga ko ubu imbaraga zirimo gushyirwa mu gukangurira abahatuye kwitabira gahunda zo kuboneza imbyaro ngo nibura barebe ko umuvuduko w'ubwiyongere wagabanuka icyakora ubu bukangurambaga nabwo buracyahura n'imbogamizi nk'uko bwana umuhire neofite ushinzwe irangamimerere na notariya muri uyu murenge abigarukaho hari amadini avuga ko imiti atari itajyanye na gahunda z'imana ugasanga nabyo hari ababigendera bakavuga ati nibyo koko bigendanye n'uburyo nayobotse n'idini ni uko nguko bigomba kugenda izo nazo ni inzitizi ikindi nyine ni imyumvire hari n'abo njya nganiriza hano baba baje kwandikisha abana ati si abo bana uragira ngo bazamperemo urumva rero n'ikibazo cy'imyumvire ni ukwigisha nyine dufatikanyije n'izindi nzego zibishinzwe ngira ngo hari ikintu bizajya bigenda bitanga uretse kutitabira gahunda zo kuringaniza imbyaro umuco wo gushinga ingo bakiri bato aho umukobwa ugejeje ku myaka makumyabiri n'itanu atarashaka umugabo afatwa nk'uwamaze kugumirwa cyangwa se kumubura nawe ngo uratiza umurindi ubu bwiyongere bukabije bw'abatuye iki cy'ubutegetsi ziragaragaza ko nibura mu kwezi kumwe handikwa abana mirongo itanu bavutse bivuze ko mu mwaka umwe abahatuye biyongeraho abantu magana atandatu ibi bigasobanura ko mu gihe ibintu byaba bikomeje uko biri mu myaka mirongo itatu iri imbere abatuye iki kirwa cyamaze kurengerwa n'ubundi baba bikubye hafi inshuro ebyiri temisitoke mutijima ijwi ry'amerika ku kirwa cya nkombo mu burengerazuba bw'u rwanda
Temistocle Mutijima mu vy'inyigisho naho muri ico gihugu c'u Rwanda leta yafashe ingingo isaba amashure yose ya leta canke yafashwa nayo kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda abana bo mu kiciro ca mbere c'amashure atangura iki cemezo nticakiriwe neza n'abasanzwe barera mu mashure yigenga nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi leta isaba ko ururimi rw'ikinyarwanda rwakwigishwa kuva mu mashuri y'incuke kugera mu myaka itatu y'amashuri abanza nyuma yaho abarimu bakabona kwigisha indimi z'amahanga leta ivuga ko abatarakurikije iyi gahunda babikoze babigambiriye kuko yashyizweho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndayambaje irene uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb yabisobanurira dijwi rya amerika kuva n'integangisho tugendeyeho yatangizwa amashuri ya cumi na cumi na gatandatu ibitabo dukoresha byemewe mu burezi bakurikiza porogaramu y'igihugu biri muri izo ndimi ndavuga ururimi rw'ikinyarwanda uba ugiye mu mashuri yacu ukareba igitabo cy'imibare umwaka wa mbere cyanditse mu kinyarwanda cyaba icy'umunyeshuri cyangwa se icya mwarimu niko bimeze rero kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu ni ukuvuga mu by'ukuri iki ntabwo ari ikintu gishya ni ibintu bisanzwe ari mpamvu tubwira amashuri mu by'ukuri kubikurikiza ahubwo tukibaza amashuri atarabikurikije yakurikizaga iki k'ibitabo byemewe bikoreshwa mu mashuri y'u Rwanda k'integanyigisho dufite ifite ibyiteganya ibindi bakurikiza ni ibihe aho tubona ikibazo ni ku mashuri nayo makeya yigenga nayo mu by'ukuri asabwa kugaruka ku murongo cyane ko mubizi ko uriya mashuri yigenga ahabwa uburenganzira bwo gukora na minisiteri y'uburezi nta mpamvu rero yo kuguha uburenganzira bwo gukora ngo ugende ukora ibitandukanye n'ibyo waremeye gukora cyane ko iyo uri ishuri rikurikiza porogaramu y'igihugu wakagombye kuyikurikiza hanyuma waba uri ishuri rikurikiza porogaramu mpuzamahanga nayo urumva gukurikiza ya porogaramu mpuzamahanga icyo basabwa gusa buriya ni uko bigisha ururimi rw'ikinyarwanda nk'isomo leta ivuga ko iki cyemezo kireba bose ariko ababyeyi basanzwe barereshereza mu mashuri yigenga bo bavuga ko ibi bije kuvangira uburezi bw'abana babo bari basanzwe bigishwa mu ndimi z'amahanga minisiteri y'uburezi y'u rwanda igira impinduka nyinshi guhera mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ku bwa minisitiri nsekarije no kugeza uyu munsi wibaza impamvu hahoraho impinduka rimwe bati twigishije ikinyarwanda tugera aho twumva ntibishobotse turabihindura noneho umwana atangira hasi yiga igifaransa ariko iyo ugeze kuri kuri tere ukareba uko ibintu biba birimo kugenda byica mu mutwe w'abiga ukabona ko byaba abigisha cyangwa abigishwa bombi barasa nk'aho bari mu rujijo ntabwo bazi ngo ejo bizarangira bite izo mpinduka zose rero umwana agenda akura azireba ku buryo azagera nko mu wa gatandatu atazi niba yiga mu kinyarwanda niba yiga mu gifaransa niba yiga mu cyongereza hasigaye w'amahirwe wiga mu ishuri mpuzamahanga kandi urabizi ko abanyarwanda bashoboye kwigisha abana muri ayo mashuri ni bangahe ikigo cya leta gishinzwe uburezi reb cyemeza ko amashuri ya leta yose yakurikije izi nyigisho zo gutanga amasomo mu kinyarwanda ndetse ko hari n'amashuri make yigenga nayo yatangiye gukurikiza iyi gahunda gusa ko hari amashuri make ataritaye kuri iyi gahunda ibi bikaba bizagira ingaruka ku bana mu gihe bagiye gukora ibizamini urumva mu by'ukuri nta cyaha tubura ku mwana kuyigeza kuri uyu munsi ahubwo turavuga tuti ababyeyi ese mwe mwarakurikiye hanyuma si ubuyobozi bw'amashuri cyangwa n'abanyamashuri kuki mwagiye hanze y'umurongo wari uteganijwe urumva icyo navuga ni uko mu by'ukuri buri ibizamini bya leta bimwe bikorwa nyuma y'imyaka itandatu cyangwa se imyaka itatu mvuze wenda nk'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza buri ikizamini cya leta kiba kibumbye icyo nakwita ubumenyi bwose buri muri cya cyiciro cy'amashuri umuntu arangije none se niba umwana amaze imyaka itatu yiga mu rurimi rutandukanye n'ibyo yakagombye kuba yigamo umunsi bazabaza kuri bya bindi yakagombye kuba yarize bizagenda gute cyane ko nk'uko nabikubwiye niba uri kwigisha mu rurimi rutandukanye yewe ukanakoresha n'imfashanyigisho zitandukanye n'izemejwe umunsi bazabaza cyangwa se babajije ibiri muri bya bitabo byakagombye kuba byigishwa uwo mwana azasubiza iki aho ngaho rero tuba tugomba kureba ahubwo tugafasha abana kugira ngo mu by'ukuri bagume muri wa murongo waratanzwe imfashanyigisho uko ziba zaratanzwe mu mashuri urabizi ko no ku mashuri yigenga ubu ngubu ibitabo byose bikoreshwa mu mashuri nabo twabahaye uburenganzira bwo kubigeraho kandi ku buntu amabwiriza atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi unesco asaba ibihugu kwigisha abana mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu rurimi kavukire rw'igihugu mu cyiciro cya kabiri akaba ariho batangira kwiga mu ndimi z'amahanga nyuma yo kubanza kumenya ururimi kavukire rwabo hari abasanga ibi byemezo byagira akamaro mu gihe bije bireba abana bose b'igihugu bamwe mu babyeyi bavuganye n'ijwi rya amerika basaba abayobozi gutanga urugero bakavana abana babo mu bigo bifite amasomo ari ku rwego mpuzamahanga bakaza kubigisha mu kinyarwanda kinyarwanda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi dr munyakazi isaac aherutse gutangaza ko abafite ibigo by'amashuri bitubahiriza iyi gahunda ko ibi bigo bishobora gusubiza ibyangombwa byahawe na leta asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi arakenuye ubu naho mugenzi wacu vedaste ngabo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aratubwira ingene zimwe mu mpunzi z'abarundi nshasha zibayeho aho muri kongo muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira iri mu birometero bigera kuri birindwi n'umupaka wa gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo ahakambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi arindwi bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka fizi ubwo radiyo ijwi rya amerika yasuragiye inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi arindwi uyu ni aimable mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri iyi nkambi y'agateganyo by'agateganyo ibibazo biri ngaha muri iyi nkambi akavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduha bwa pame n'ibiharage hari aho bitagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikiwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwira ko turya gatatu ku munsi gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha akarago kamwe ukaryama ku busima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo tubabaza cyane ni ukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando taransite iyo ngaha ikavimvira batatujyana mu nkambi y'impunzi aho twaba twiyumva ko twisanzuye tumeze neza ndayishimiye ana ni umubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohoka iyi nkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani nubwo iyi mirimo hari abisi igira indwara igihe nagiye kugaraviya nagiye kabiri nagiye kwikorera najyanye ibase zari zitandatu nagarutse igihe nagarutse ngatondera gukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kuntuze kugaraviya nyabyenda dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri urabona aha dufite indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende aho kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze yasubirayo bakamuha wa wundi nkaca w'akarorero ngiye kwiputsa mvugwa zitema kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira ujyanye umwana kwa muganga bakubwira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntariko aramera neza nk'ube ejo nagiye kwa muganga umwana ararwaye ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi urakizi tinya ko barwaye inzoka zamugire nabi ariko n'ubu namujyanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye ngo baramuhaye vitamine none dushaka mu dukure ngaha nk'umuntu abizi indwara nta n'ibipimo bihari ngaha batupima kubera iyi mibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisaba ishyirahamwe rya sere ko ryazivana muri iyi nkambi zikajyanwa mu nkambi y'umurongwe uyu ni emmanuel nikutunga impunzi bo mu nkambi ya kavimvira icyo dusaba twebwe ni uko twumva aha ngaha tuwarete burema ziranuka cyane ziruzuye ziruzuye cyane rwose ni ukuvuga ugiyemwo n'uwo kuca n'isegonde n'imwe uteza kuyivamwo ukagenda ukoza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi none abantu igihumbi n'amajana mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko dukuranga badushikane imarindi baduteguriye umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya kavimvira bwana fredi salumu avuga yuko atanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa aha agira ati kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika ile mashini wanaita mashini ya beans njiko na roll ya kama ya registre hari imashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi ikinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya pamu kugira ngo rize gukora ibarura ritange amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa tofauti na hiyo kuna shirika pia ya pami tunaingojelea hapa kwa kuja kupiga nayo ile tunasema kwetu operation ya scope.
Tubamenyeshe yuko atari muri iyi nkambi yonyine yakavimvira impunzi z'abarundi zivuga yuko zatinze, ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Mongemonge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'Amerika, Kavimvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo warakinuye abandi dushimiye ni mwebwe mwariko muratwumviriza nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika muherereye hirya n'ino yakoze Magbili ya Bero yegeranije amajwi yacu hamwe na Engineer Odrius yamufashije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongera ejo nkaho twahereye uno munsi mu kurindira mubandanye mururanirwa mu vyo murimo vyose